iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza inshuti turi kumwe ni edirwemo basuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na Oriane itanga ishaka nanjye ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha ubu rero ibiro by'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu byaha burafise uburenganzira buhabwa n'amategeko bwo gukurikirana umuntu wese avuga mu madosiye y'ubwicanyi ari mu burundi uwo ni umunyamategeko Armeni Yongere uhagarariye imiryango y'ababuze ababo cyangwa bahohotewe kuvaho ibibazo bya politiki bitangiriye mu burundi umwaka ushize
ahandi naho ikinyamakuru cya leta ya turukiya gitangaza ko abantu umunani bishwe abandi barenga ijana barakomereka mu gitero cya bombe yaturikiye mu muduga ahitwa idiyabarikiri
perezida wa korea y'epfo wugarijwe n'ibibazo bijyanye na ruswa yasabye igihugu imbabazi ku nshuro ya kabiri nyuma y'uko akomeje kotswa igitutu cyo kwegura
ikiringo cy'amasaha cumi yahaga- ya- y'agahengwe agamije guha akaryo abasivile n'abaroberi guhunga igisagara cya alepo yatanguye kuri uno munsi wa gatanu
aya makuru yo hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cy'ubuhinde aho abanditsi bakuru bakomeye n'abanyamakuru mu gihugu cy'ubuhinde bamaganye icyemezo cya leta y'ubuhinde gihagarika imwe muri za televiziyo zo mu gihugu ikomeye kuko yerekanye inkuru ijyanye n'ibitero by'iterabwoba iryo hiro ry'abanyamakuru rivuga ko ihagarikwa ry'icyo gitangazamakuru kizira gutangaza inkuru ku iterabwoba ry'i- ku iterabwoba byibutse ibihe nk'ibyo itangazamakuru ryanyuzemo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu ubwo hashyizweho amategeko abangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru minisiteri ifite itangazamakuru mu nshingano zayo yavuze ko televiziyo ya ndtv itangaza mu gihindi yatangaje amakuru y'ibanga yashoboraga gukoreshwa n'imitwe y'iterabwoba mu guteza umutekano muke mu gihugu mu kwiregura televiziyo ya ndtv yibaza impamvu ariyo yonyine yahagaritswe kandi iyo nkuru yaratambutse no mu bindi bitangazamakuru abahagarariye ibitangazamakuru bavuga ko icyo cyemezo cya leta giciye ukubiri n'uburenganzira bw'itangazamakuru kuri uno munsi wa gatanu ikinyamakuru cya leta ya turiki cyatangaje ko abantu umunani bishwe abandi barenga ijana barakomereka mu gitero cya bombe yaturikiye mu muduga ahitwa idiyabarikiri igisagara kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu abategetsi b'icyo gihugu bavuga ko icyo gitero cyakozwe hafi y'ibiro by'igipolisi inyuma yaho abategetsi bashigikiye umugambwe w'abademokarati b'abakird urunani rw'abatavuga rumwe na leta bashigikiwe na bamwe mu bashingamateka kumwe n'abashingamateka cumi n'umwe bava mu mugambwe ushigikiye ahanini n'abakird bo muri aka karere iyindi migwi ita iyindi migwi itandukanye y'abanyepolitike mu bice bitandukanye bya turki baraye bafashwe mu matohoza y'icyo gitero cy'iterabwoba ibiro vya buramatari w'igisagara ca diyabarikir bitangaza ko abagwanyi bo mu mugambwe w'abakurd wa kurdistan workers party pkk biyitira ico gitero abagwanyi ba pkk bamaze imyaka mirongo itatu bagira ibitero mu karere k'ubumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu ca turki
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abasirikare babiri b'abanyamerika bishwe barashwe hanze y'ikigo cya gisirikare mu gihugu cya yorudaniya ibyo byemejwe n'inzego za gisirikare z'icyo gihugu abo basirikare barashwe ubwo imodoka barimo yanze guhagarara ku muryango winjira mu kigo cya al jafar mu majyepfo y'igihugu ibyo nibyo byatumye abarinda icyo kigo barasa ku modoka yarimo abo banyamerika ayo makuru amaze kwemezwa kandi na ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerira- za amerika ikorera muri yorudaniya abo basirikare bishwe bari basanzwe bakora ibikorwa byo gutoza ingabo yorudaniya ni kimwe mu bihugu bicudikanye na amerika ndetse bakaba banafatanya mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba n'umutwe wa leta ya kisilamu muri siriya na iraq amerika isanzwe itoreza muri yorudaniya zimwe mu nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa siriya abanya iraq n'ingabo za palestine ikiringo cy'amasaha cumi y'agahengwe cyatangajwe n'uburusiya kigamije guha akaryo abasivile n'abaroberi guhunga igisagara cya alepo gisinzikajwe n'intambara yatanguye kuri uno munsi mm, wa gatanu mu ntango zindwi umutegetsi mukuru w'igisirikare cy'uburusiya general valery gerasimo yari yatangaje ko iryo hagarikwa ry'ibitero ryemewe n'abategetsi ba siriya rikaba rigamije gukingira ubuzima abantu ngo ntiba- ntibahitanwe n'ibitero bazira ubusa gerasimov yavuze kandi ko byoha akaryo abaroberi kuva muri icyo gisagara baciye mu nzira zibiri imwe igana mu gihugu cya turki iyindi mu gisagara cya idlib abaroberi kandi ntibosabwa gutanga ibigwanisho byabo izindi nzira zitandatu zirategekanijwe mu guha abasivili akaryo ko guhunga ku babyifuza yamara imigwi y'abas- y'abaroberi bariko bagwanira mu gisagara cya alepo ntiyemere ntiyemera uwo mugambi w'abarusiya bakabagiriza yuko- bakabagiriza yuko uwo mugambi wari uwo gukoresha ibimenyeshamakuru mu guhuma amaso abantu amasezerano y'agahengwe nk'ayo aramaze gushyikirizwa na leta aramaze gushikirizwa na leta y'uburusiya na siriya inshuro zitari nke ariko ntacyo yashitseko perezida wa korea y'epfo wugarijwe n'ibibazo bijyanye na ruswa yasabye igihugu imbabazi ku nshuro ya kabiri nyuma y'uko akomeje kotswa igitutu ngo yoegure yagize ati mbabajwe bikomeye n'amakosa nakoreye abaturage bangiriye icyizere bantorera kuba umukuru w'igihugu nkaba mbisabira imbabazi mbikuye ku mutima perezida park gwenhey araregwa gukoresha ububasha afite bwo gufasha umwe mu bantu b'inshuti ze choi sunsil kunyereza amafaranga menshi y'igihugu Choi araregwa gukoresha izina ry'umukuru w'igihugu mu gutegeka amasosiyete akomeye gutanga amafaranga angana na miliyoni mirongo itandatu n'umunani z'amadolari ku kigo cy'imikino uyu Choi yashinze mu gihugu cy'Ubudage. Perezida Park yemereye igihugu ko azafasha ababishinzwe iperereza igihe cyose hari amakuru bazaba bamukeneyeho. Buzaba bubaye ubwa mbere ubushinjacyaha bukora iperereza ku mukuru w'igihugu muri Korea y'Epfo.
kuri uno munsi wa gatanu abapolisi b'abafaransa amajana n'amajana batanguye ibikorwa byo gu- kugara ikambi y'impunzi iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa paris aho ni mu gihe hari umugambi wa leta y'ubufaransa wo gukura impunzi zose ziri mu mayira bazishira mu bibanza baziteguriye amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare atangaza ko abantu bashika ku bihumbi bitatu bari bari muri iyo kambi y'impunzi yari hafi y'umuhora uri hagati y'amasitasiyo ya gari ya moshi yitwa stalingrad n'iyitwa jores no munsi insinzi z'ingenzi zari zifise ibintu byazo zirindiriye ko zitwagwa muri icyo kibanza
iyi mukomeje kumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo ku mugoroba
abashingwamanza bafasha imiryango y'ababuze ababo kuva aho ibibazo bya politiki bitanguye mu burundi mu mwaka uheze bashikirije sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi idosiye nshasha zirimwo eh, z'imiryango mirongo itanu n'itanu yahohotewe ubuzima kugira igi- i- igire amatohoza hanyuma iheze ikurikirane abazo a- abakoze ivyo vyaha ivyo bivugwa na maître armel niyongere umwe mu bagize abo bashingwamanza mu bagize abo bashingwamanza mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu edi gwema tubatega amatwi twebwe nk'abashingwamanza bafashe imiryango yabuze ababo uyu munsi twashikirije idosiye mirongo itanu na zitanu z'imiryango yahohotewe ubuzima Eh, tuzishikiriza sentare mpuzamakungu mpanabyaha kugira igire amatohoza hama iheze ikurikirane abo bantu bikika mu kiza kubera bari mu nzego za leta ibyo rero tukabisaba sentare mpuzamakungu mpanabyaha kuko tuzi yuko amasentare y'u Burundi atashoboye adafise ugushaka ko kugira amatohoza yigenga kuri abo bantu bari kubahohotera ubuzima abana b'abarundi metre almeri niyongere ubu ni ubwa kabiri mushikiriza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha amadosiye kugira ngo babe bakora amatohoza ese amadosiye ya mbere yo hari icyo yatanze amadosiye ya mbere n'amwe yatuma ibiro by'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ya- byatumye yugurura amatohoza y'ibanze ubu rero turiko turasaba umubonano kugira tumubaze aho dosiye y'uburundi igeze inyuma y'imiryango iguma yita ku rutare rondera ubutungane mu kwitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha urabye n'amaraporo y'ibisata bya oni ariko arerekana ko mu burundi hari ubwice bw'agahomerabunwa ibyo byose bikaba biri mu bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha turiko turayisaba kugira yugurure amatohoza nyezi n'ahama ikurikirane abo bantu bose bariko baravugwa muri ayo madosiye y'ubwicanyi hari abashobora kuvuga ngo murate umwanya kuko n'ubundi Burundi bwasabye ko buva muri iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha abo bibaza ko turiko duta umwanya barihenda kuko uburundi mu gihe busabye kuvayo muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha bufise ikiringo c'umwaka Gu- ubu mu gihe bashikirije iryo kete munyabanga mukuru wa oni aho rero ni ukuvuga ko ubu iyo u- u- u- iryo iryo vamwo ry'uburundi rizogira ico rivuze mu kwezi kw'icumi k'umwaka uza mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ubu rero ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha burafise uburenganzira buhabwa n'amategeko bwo gukurikirana umuntu wese avugwa mu madosiye y'ubwicanyi ari mu burundi ese metere arimeri niyongere iyo miryango muhagarariye yaba yaragerageje gushakisha ubutungane mu burundi kugeza n'aho bibananira bagahitamo kwiyambaza ubutungane mpuzamahanga mu gihe mwerekanye neza yuko ubwo butungane bw'igihugu cyasinyiye amasezerano y'i Roma ata bwigenge bufise ata gushaka bufise bwo gukora amatohoza murashobora guca mwitura senare mpuzamakungu mpanabyaha nibyo rero iyo miryango yakoze yarerekanye neza ifashijwe na twe bw'abashingwamanza ukuntu ubu amasentare yo mu burundi atagushaka afise yo kugira amatohoza hama turaheza turitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha kandi turizeye neza yuko mu minsi iza iyo sentare izokugurura amatohoza mwezina hama iheze ikurikirane abantu bose bavugwa muri ayo madosiye y'ubwicanyi metere arimeri niyongere turagushimiye cyane kano kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika yego murakoze cyane digwema urakoze cyane metero armel niyongere n'icyo kiganiro wagiranye na mugenzi wacu edi gwema umunsi mpuzamakungu wo kuziganya wahimbajwe ku rwego rw'igihugu kuri uno wa gatanu ku mugwa mukuru wa komine buganda tu- muri komine ya cibitoki umuyobozi mukuru w'urunani rw'amakopek mu burundi ahamagarira abarundi kwijukira kuziganya ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanka turi ku mugwa mukuru wa komine buganda ahahimbarijwe kuri uno wa gatanu umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya ku rwego rw'igihugu uwo munsi uhimbazwa ku igenekerezo ya mirongo itatu na rimwe ukwezi kw'icumi k'umwaka utashe kabaye n'akaryo ko kwinjira inyubakwa nshasha y'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na kopeke ivyo vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'urunani rw'amakopeke mu burundi vincent nibizi ashikiriza ko amakopeke mu burundi agiye gukoresha ubuhinga bwa none interconnection mu gifaransa imvo ya kabiri ijanye n'uko kopeke buganda ari akaryo keza ko guca yinjira inyubakwa nziza nk'uko mwayibonye iheruka kwiyubakira kandi atari imyaka itanu irahera imvo ya gatatu ni uko twuguruye icesi ubuhinga bushasha bwo gufatanya amakopeke bimwe twita mu kinyamazuru interconnection ubu abanywanyi b'amakopeke ari ku migwa mikuru y'intara barashobora kubitsa canke kubikura amahera yabo muri kopeke yo ku mugwa mukuru w'intara iyo ariyo yose abanyabuganda barashima umugambi wo kuziganya kuko bibakingira ubusuma bw'abaza kubamenera ko amazu babarondera ko udufaranga baronka bacumukuye n'ikiza moyize aratahura ko kuziganya bifise akamaro kanini akamaro ko kuziganya ni keza cyane gatuma udasesagura gatuma abasuma batakwiba gatuma kandi aho ushakiye hose ushobora kuza kubikuza ugaki- ukagura icyo ukeneye Eh, si byiza rero kugumiza amafaranga mu nzu kuko barashobora kuyiba naho biri uko hari bamwe mu banyabuganda babwijwe rya amerika ko kuziganya muri no minsi bitoroshe kuko atamusesekara bakironka biturutse ku bukene igihugu kirimwo umuyobozi mukuru w'ubunani bw'amakopeke mu Burundi asaba abanyabuganda n'abarundi bose kwijukira kuziganya kuko atahandi bazokura iterambere Vincent Nibizi agaruka ku kamaro ko kuziganya uwuziganije aba yikingiye ubuzuma eh, kubera ko amahera yiwe aba abitswe ahantu hadati muri bya bintu bita amakofureforo y'amasanduku ntamenwa aba kandi yikingiye impanuka zohitana amahera yiwe nko kuribwa n'imbeba umuswa guhira mu nzu canke kubora kopeke ya buganda yuguruwe mu mwaka wa bibiri na cumi na kane itangurana n'abanywanyi majana atatu na mirongo irindwi na bane ubu igeze ku bagera ku bihumbi bibiri na mirongo itanu nk'uko byashikirijwe n'uwirongoye ku rwego rw'igihugu ivyo bigega vya leta vyo kuziganya no kuguranana vyatangujwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kane inyuma y'imyaka mirongo itatu n'umwe bigera ku ijana na bitandatu n'amashami mirongo ibiri na rimwe ku rwego rw'igihugu umuyobozi w'urunani rw'amakopeke mu burundi fenakobu avuga ko abanywanyi baharurwa ku bihumbi majana atatu na mirongo itandatu barenga babikiwe amafaranga y'amarundi agera ku miliyaridi mirongo ine na zitanu mu makopeka akwiragiye mu gihugu leta y'u Burundi yari yaserukiwe mu ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wo kuziganya n'umushikiranganji ajejwe iterambere ry'amakomine umufasoni Jean d'Arc Kagayo yateye akamo abarundi bose kwijugira kuziganya kugira bisununure i Buganda mu ntara ya Cibitoke Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa hindwi gushika isa hindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tunyarukire mu rwanda aborozi baratangaza ko mu minsi iri imbere umukamo uzaba muke ndetse n'inka zivuka zikagabanuka kuko hashize amezi umunani batabona intanga zo gutera mu nka zabo abashinzwe ubworozi mu gihugu bemeza ko iki kibazo cyabayeho ariko bagahumuriza aborozi ko guhera muri uku kwezi kwa cumi na kumwe bazongera kubona intanga zo gutera inka zabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asa umutakaboye aborozi bavuga ko bamaze amezi arindwi inka zabo zitabangurirwa kubera ikibazo cyo kubura intanga cyatewe n'uko icyuma kimwe rukumbi kibika intanga z'ibimasa kimaze amezi arenga umunani gipfuye ni ikibazo aborozi bagaragaza nk'ikizabasubiza inyuma ku musaruro bari basanzwe bagira yaba ku mata ndetse n'umubare w'inka zivuka bwana mukeshimana pierre craveri ashinzwe ubuvuzi bw'amatungo mu karere ka rusizi arasobanura igihombo kizagaragara ku borozi birumvikana inka iyo zarindaga aborozi baduhamagara tukavuga ko nta bikoresho dufite noneho umworozi udashoboye kwihangana akajyana ku mfizi none ugasanga imfizi ziba ziri mu giturage si imfizi zizeweho gutanga umusaruro mwiza nanone mu kubangurira havuka impanuka nyinshi ingaruka zo ntizabura kuko hari nk'uwafashe umwanzuro ukavuga ati ngenda umworozi ufite icyerekezo aho kubangura ku mfizi mbi nabyora nkategereza ubwo ni ukuvuga ngo niba ategereje amezi arindwi umunani inka yitimye azamara ayo mezi atavuga nta nyana ivutse mu bworozi bwe bivuga ngo n'amata azaba abuze iyi gahunda leta yafashe yo gutera intanga mu matungo abashinzwe ubworozi basobanura ko igamije kongera ubwiza bw'inka zivuka kongera umukamo ndetse iyo hatewe intanga mu matungo bigabanya indwara zituruka ku mapfizi aba agenda atizanwa hirya no hino mu baturage depite nyirarukundo nyasiyene ukuriye itsinda ry'abadepite bagize komisiyo y'ubunzi n'ubworozi mu nteko ishinga amategeko asobanura ko kubura kw'intanga byatumye abaturage bamwe bananirwa gutegereza bongera kubangurira inka zabo ku mapfizi asanzwe ibi bishobora kuzateza uburwayi mu nka ingorane zavutsemo n'iz'uko noneho bagarutse kubangurira ku bimasa ibimasa ubundi bishobora kubangurirwaho bigatanga umusaruro ariko ubwo niba ushaka ushaka kunoza ubwoko amaraso ya- wa- wa- wari ukeneye cya kimasa gishobora kuba ki- kitatanga icyo cyizere kubera ko nticyanabiteguriwe ubundi abantu bari bat- bari aho bategereje intanga rwose baranemeye ko ibimasa bagomba kubivaho kuko bite- bitanga indwara ariko cyane cyane cya cyororo abantu bari bategereje ntibakibonye ariko hari n'abatarabonye ni- n'imfizi zo kubanguriraho ubwo rero birumvikana ko tuzagira nk'igihe tuzaba tudafite umukamo kuko nyine abantu ntibabanguriwe buriye uko byagombaga umukamo uzagabanuka n'umusaruro muri rusange tuzabaho igihe tuzaba tudafite inka zivuka cyangwa se zikuze bitewe n'igihe zavukiye umuyobozi w'ishami rishinzwe ubworozi mu kigo cya leta gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi dr christine kanyandekwe yemera ko kubura kw'intanga byagize ingaruka ku matungo ariko agasobanura ko nta gihombo kinini kizagaragara byagize ingaruka kuko igihe eh, iki cyuma cyari gipfuye eh, byabaye bihagaze Ah, aho ngaho rero inka zararinda zikarinduka ariko haba n'ikibazo cy'uko hari abagiye kuzajya bakoresha ah, imfizi ubundi imfizi ntabwo twavuga ngo ntabwo zigomba gukoreshwa Umu- umuntu ku- ufite famu ye ashobora gushyiramo imfizi Ah, ahantu eh, tutemera gukoresha imfizi ni ugukoresha imfizi ah, ku bantu benshi batandukanye umuntu se yavuga ngo amata noneho bazagabanuka mu gihe runaka kuko nyine ni- ni- nyine inka zitimye uko byagombaga Eh, amata ntabwo azagabanuka kuko murabizi ko tuvuye mu gihe cy'izuba i- iryo izuba ryinshi kandi kiriya gihe ah, inka ntabwo tuba dutera inka nyinshi kubera ko ah, iz- i- imvura yaraguye ubu inka zimaze kubona ubwatsi hirya no hino ubu- ubu ubwatsi burahari Eh, ubundi iki gihe nicyo ah, dushyiramo imbaraga cyane mu gutera intanga iyi mashini yari imaze amezi umunani ihagaze abashinzwe ubworozi bavuga ko ubu yongeye gukora gusa abadepite bagize komisiyo y'ubuhinzi n'ubworozi mu nteko ishinga amategeko ubwo basuraga ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi muri iki cyumweru bavuze ko izi mashini zikwiye kuba byibuze ebyiri kugira ngo mu gihe imwe yapfuye cyangwa se ihagaze ntibizajye bigira ingaruka ku bworozi bwose bwo mu gihugu ibimasa bikurwamo icyororo byororerwa mu karere ka kicukiro mu murenge wa masaka byose bikurwa hanze y'igihugu kororwa neza kugira ngo bitange icyororo cyifashishwa mu gihugu hose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali arakoze uwo munyamakuru wacu uri i kigali mu rwanda itora rya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika abagize kongere ba guverineri ba za leta ndetse n'abandi bayobozi mu nzego zinyuranye z'igihugu ni ku wa kabiri w'icyumweru gitaha amaperereza atandukanye yakozwe n'ibigo byabizobereyemo yerekana ko kugeza kuri uyu munsi bamwe mu banyamerika batarabona neza uko bazatora umunyamakuru mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana na Bwana Hilary Ntiganzwa umwe mu barundi b'abanyamerika utuye muri leta ya Virginia ukurikiranira hafi politike y'igihugu
mwe nk'umuntu uzatora ejo bundi ku wa kabiri bwana ntiganzwa hireri mwaduha ishusho y'uko ubu kwiyamamaza muri make cyane rwose bihagaze hagati y'abakandida bombi navuga yuko eh, kuva kuva amatora atangura byarashushe cyane kuko eh, turabye nk'ubu haba abakandida babiri bariko barahiganwa eh, kugira ngo tuze tubatore ku wa kabiri nka bose novuga yuko ari abadasanzwe kuko turabye nk'uwo mu- mu mugambwe w'abare- w'abademokarate ni umufasoni uzora hamwe zoramuka atowe bwoba ari ubwa mbere amerika irongowe n'umukenyezi hanyuma uwundi nawe ni umugwizatunga atunze cyane rwose naho nyine buzoba ari ubwa mbere umuntu abonye umugwizatunga atigeze aja no muri politike na gatoya atavya politike yari bwera ajamwo atowe kuba umukuru w'igihugu nico gituma umuntu agiye nk'abagiye barakurikirana ku maradiyo n'amateleviziyo habaye imishamirano myinshi ba- gutukana ntabwo umuntu yobona yuko kwiyamamaza kwabaye nko kwiyamamaza gusanzwe uko ba- ko abanyapolitiki bahora basanga bagira wasanze rimwe rimwe bararengeje uko abapoli- abanyapolitiki bagira ugasanga kenshi aho botuba ari imigambi bafite kenshi bagiye eh, bavuga kamere k'umwe umwe wese rimwe rimwe bakanatukana K- mwese ku giti cyanyu mwiteguye kuzatora muravuga ko mu kwiyamamaza batagaragaje neza ingamba z'ibikorwa bazakorera abanyamerika muzashingira ku ki mu gutora kwanyu jewe ku wa kabiri nzotora kuko eh, cyane cyane nk'umuntu yavukiye muri afurika ahantu demokarasi ita- n'ubu idashemeye cyane cyane cyane njye nakuze atana demokarasi ihari hanyuma igihe demokarasi tugiye kuyitangura eh, baca baragandagura umuperezida wa mbere atowe mekiro ndadaye nicyo gituma ku bwanje ku mutima iwanje kiba ari nk'icyaha nsibye amatora nicyo gituma igihe cyacu cyose ah, nshigikira ndashigikira ndageza gutora rero ku wa kabiri eh, inkoko niyo ngoma imbere y'uko nja ku kazi babanza guca gutora isaha cumi na zibiri muri bigini iwacu niho eh, baba buguruye Eh, mugabo eh, mvugishije ukuri gushika ubu ntabwo ndamenya neza n'ingene nzotora kiretse nka nko mu gutora mu baturongoye mu bashinga amateka n'abakenguza amateka aho vyoroshe hamwe n'abandi bo ku mugabo ku vyerekeye kuzongera ubukungu bw'igihugu ntabwo nda- ntabwo ndatunganirwa neza ariko se uko biri kose hari umuntu umwe ku wa kabiri uzatorwa akemezwa ko ari we perezida w'igihugu ndakeka ko ariko bizagenda wowe icyo witeze ku muntu uzatora kuba perezida wa amerika mu myaka ine iri imbere ni iki kimwe bibiri watubwira muri make turavye ngaha ah, mu- mu- ku banyamerika kuri twebwe abanyamerika ngaha ikintu ca mbere azobanza gukora ni ukuzobanza kuko eh, bizova n'ingene n'inama nshingamateka aronse n'inama nkebuzamateka mugabo ica mbere azoba afite igikorwa gikomeye cane kugira abanze asubize abanyamerika hamwe kugira bose bamuca inyuma bashigikira imigambi azoba afise cane cane inama nshingamateka na nkenguzamateka ko aribo batora imigambi yiwe hama ica kabiri naco azoba afise ni ukuraba akabanza aka- aka- akazamura neza ubutunzi ubutunzi umuntu arazi buri ku buri mu nzira yo mugabo haracariho ingorane zitari nke nico gituma arico ca mbere je mbona yobanza aga- akaraba hama akaraba n'ivyerekeye eh, ivy'amagara y'abantu kuko nk'uko bamaze iminsi babivuga ivyerekeye asiranse yo kwivuriza ko ziguma ziduga kandi ah, rirya tegeko perezida obama yari yasizeho benshi bari bizeye ngo nizoca ribigabanya nibaza ko nk'ico kintu ari ikintu naco azoca asubiramwo hanyuma ikindi naco akwiye kuraba azoraba nibaza ko yoraba mu vyerekeye amatagisi akaraba ukuntu abija- abi- abishira ku murongo umwe n'ivyerekeye ubutunzi kuko u- amatagisi arashobora gufasha ku- kuduza ubutunzi nk'uko ashobora gu- kwica ubutunzi akongera agasho- bigashobora no gufasha kugira abantu babandanye baronka akazi Nda- murakoze cyane bwana ntiganzwa hileli ku bisobanuro mugejeje ku batwumva muri uyu mwanya murakoze namwe
mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi muri aka kanya perezida wa korea y'epfo wugarijwe n'ibibazo bijyanye na ruswa yasabye igihugu imbabazi ku nshuro ya kabiri nyuma y'uko akomeje kotswa igitutu ngo yegure perezida park jin hein yagize ati mbabajwe bikomeye n'amakosa nakoreye abaturage bangiriye icyizere banturira kuba umukuru w'igihugu nkaba mbisabira imbabazi mbikuye ku mutima ikinyamakuru cya leta ya turkiya cyatangaje ko abantu umunani bishwe abandi bagera kuri ijana bakomeretse mu gitero cya bombe yaturikiye mu muduga mu gisagara cyitwa diyabakar igisagara kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu abasirikare babiri b'abanyamerika bishwe barashwe hanze y'ikigo cya gisirikare mu gihugu cya yorudaniya ibyo byemeza- byemejwe n'inzego za gisirikare z'icyo gihugu abo basirikare barashwe ubwo imodoka barimo yanze guhagarara ku muryango winjira mu kigo cya al jafar mu majyepfo y'igihugu ibyo nibyo byatumye abarinda icyo kigo barasa ku modoka yarimo abo banyamerika babiri ikiringo cy'amasaha cumi ya gahengwe cyatangujwe n'abas- n'abarusiya ye- kigamije guha akaryo abasivile n'abaroberi guhunga igisagara cya alepo gisinzikajwe n'intambara muri siriya yatanguye kuri uno munsi wa gatanu
nshuti mwese turi kumwe tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi tuboneyeho kandi no gushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wegeranyije aya makuru n'abandi bose bayagizemo uruhare mu kuyategura kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mugire wikendi nziza mwari kumwe kandi nawe yanitanga ishaka nanjye ndabifurije umugoroba mwiza na wikendi nziza mwakoze
This program has come to you from the Voice of America, Washington.